<laughs> my correct people. i never see this kind one before why be say this our abuja when our queen army go with caviarcy why be say come dey pay them for body na i be not <laughs> ah i be not. notice say i be not. notice say this one e say okay e say i saw Onirise in Abuja. He didn't go with any Olori. Okay, but you even see the Olori Buruku. Uh, <laughs> Adejimobi. Oniranu. Abuja ko. Abuja ni. You know see them. Shey you fit enter uh, this thing. You fit enter Aso Rock. Eh? You say you no see them. You wan see them before. <laughs> but you see only of ife for abuja abi after na go say bose corner dey lie me when e hear something me when e get everything everything when they take see them for there see only of ife dey dem dey dey and queen naomi now see eh e son shebi una see davido una see davido e something happen to person dem go get sense o oh. dem say how dem take dey talk am english people, na twice beating once shy i be once beating twice shy make <laughs> una correct me <laughs> and una know say me i no go school now <laughs> ah dis abuja thing if i just an analyze, am eh the thing dey sweet me because me i no know wetin your mom dey cry for why you cry mobile. wetin make you dey cry now say you no <laughs> <laughs> ah, see ah oturu bake you know sia you who you fit enter aso rock ok so na street a whole queen abi this one wetin dey worry this one you no know say na queen you no know say na queen my pipo make una hear oh, don tell am make e don come. e be like say adejumobi e be like say i go still block you for here because i don block you for bose tv i go why be say una no dey get shame say anytime wey just don say i dey see your comments for different platform i dey say shame no why be say shame no dey catch una as i just do this video when i say as i just see queen naomi and oni of ife for abuja for aso rock say President Bola Tinubu invite Queen Ami Anoni to come. Special guest. <laughs> ah, my correct people. As I just throw me the pictures, kara kara kara. I know go put am more. Oh. Make una not come dey tell me oh, Because Arewa saying make una dey act. Una see eh, Oburewa dey fool una e just dey full now dey say make una dey ask for picture and video why she no dey bring picture and video dey come dem go strike una think say i be mugu right una think say i be mugu na this person me i be international woman although oburewa na village village how will i call her because na no say as she dey talk if she don take eh, agbo jedi jedi finish because wetin she need na agbo depression na she need because right now as we dey talk she she don depress na dey hear me so she don depress because now wetin she come ready for i no come know wetin concern her wey she dey eat abi the twenty thousand dem pay her for ife e never la e never finish wọn olórí dey room caregiver. her e never finish When she dey talk like person wey dey purge kparara kparara person wey dey purge na so she take dey talk. her talk no get break e no get dis manual Then she go come breathe like lie she go come think say we don forget internet no dey forget if you like you hide all the whole video you understand so when you say ah we no dey respect with naomi With naomi go go wash head okay make e go oh, wash good luck Come on for head wo ah orí mi kọ́ o orí mi kọ́ ṣe kó kó wash wash good luck comot for head you go come put two shirt na arẹwà head you <laughs> bad head bad head we con go put am for head bad head wey no go fit see president e go get rip for life e go only dey see am for tv best way go see president face to face as i dey so if i wan go aso rock i go go you understand e get wetin we go do we go enter aso rock very soon we go enter asura una go see me na for ife na i go land for ife and only of ife go welcome me because he know say i no wish am me i no wish am bad luck na yes only of ife know say me i like the two of them together dey talk say e no see oniranu say e no see queen army for abuja say you see only oni of ife so oni of ife even go abuja see am even go abuja na dis eh, na europe i dey oh i no dey for nigeria so that means make na clap for boss eh na more na clap for me abeg na clap for me say ah, ah kabiyesi even go dis thing e even go abuja e say na only kabiyesi go abuja e no hold any olori na im even see no see am ah, my pipo shegun naomi no get pikin to take care of her house you know as he don do presentation finish he don pray for our president finish no be prayer dem for e fight am o but you know say anywhere he go he must pray They go tell her because person where they don't born they don't born her anywhere she reach they always they tell her to pray and she they always they pray you go pray for them. so this one now now go. i go dey bring Did come for now. one by one you understand my correct pipo queen army know una know say for my other channel e go abuja go see president he with oni of ife dem go there go see di president so dis one now come to say hey, eh, i always see oni of ife in abuja i didn't see queen naomi no no no forget o oh, na abroad i dey o oh. you understand i dey abroad but how second and conte know say oni of ife and queen ami go abuja na thank god say she she. shebi say you even see she don't get pikin to go take care of no she don't get pikin no be fly the kind person you fail my correct people. una see eh una just dey waste una time whether una like am or not shebi una say na we be failure una be winner make we see na how we dey be di e dey pay shebi e dey pay <laughs> i dey tell una me i don dey for all those i be all those bloggers they eh, dey do to do a video hundred times without meaning meaning video wey no get meaning me i one dey do that one blog wey e no get meaning so my correct pipo yes our pinna army e don't go enjoy her life Don't pray They don't pray for them. They don't tell them say say tell oni of ife you better hold and wait. This time around make oni of ife not let them come comot for hand do. say make make dem no do anything say her spirit not the her spirit not dey gree no dey gree maltreatment eh na wetin they tell am tinubu wife self. sef na wetin they tell her. say don't advise oni of ife say make e whole her well uh-huh. special advice to na tinubu wife na him give kabiyesi o say make e hold queen naomi well o say because queen naomi say this official marriage wey dem wan do so again so say e they come there they go come hmm. Now remi tinubu dey advise kabiyesi so say make e no let queen naomi go come out again o that is no be say come no see e say make no i no know as ah. i take talk am make no leg queen naomi comot for him hand again you understand you know say queen naomi now e just i know say queen naomi go do him masters now uh e no go just rush rush like dat now so e say make queen naomi make him hold am well make him no go do you know say our carry see dey do you understand me Because e know as he do when he take get am so my correct pipo make una leave una comment to, as according to wait when I watch for here and make when I share this video make it e work. waka abeg make I follow me o for my facebook page uh -huh. so subscribe to my channel guys god bless una